ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi bange dufatanyije kubagezaho aya makuru abahoze bacururiza mu masoko yafunzwe mu mujyi wa kigali mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona bafite impungenge ko aho ubutegetsi bwabimuriye hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo w'ikintu bagombaga gukora njyewe nabibwiye na ba bapolisi bari barimo baradufungira bagombaga kuza bakadufata bagapima buri umwe wese ab'umukarani ab'umukiriya ab'umucuruzi uri mu isoko bakamupima uwo basanze arwaye bakamujyana umuzima agakomeza agakora uyu ni umwe mu bacururizaga muri aya masoko muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi zirasaba ibiganiro bigamije itahuka ryazo naho hano muri amerika ikoraniro kaminuza ry'abarepublikani rirakomeza ku munsi waryo wa kabiri aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya amakuru yacu tuyahereye kuhavugwa hirya no hino dutangiriye hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho melania trump umufasha wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi ageze ijambo ku mbaga y'abarepublikani bari mu ikoraniro kaminuza Fidel Niyongabo akomeza iyi nkuru Melania Trump aza gushikiriza iryo jambo ku munsi ugira kabiri w'ikoraniro rikuru ry'abarepublikani aza gushikiriza iryo jambo ari mu kibanza kiri imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu citwa Rose Garden abandi bantu bakomeye bitegekanije ko bashikiriza amajambo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo Senator Rand Paul buramatari wa leta ya Iowa Kim Reynolds n'abana babiri ba Perezida Trump Eric na Tiffany ikoraniro rikuru ry'abarepublikani ryatanguye ku munsi wa mbere mu ijoro perezida trump yatangaje ko ari ngombwa ko ashigikira uburyo yabyifashemwo ku bijanye n'ikiza c'umugera wa korona n'ivyerekeye ubutunzi kugira atsindire ikindi kiringo kigira kabiri perezida trump yarerekanywe kuri televiziyo ariko aramutse abakozi bajejwe amagara y'abantu mu biro vyiwe maison blanche barahayagije ukugena ariko avyifatamwo ku bijanye n'ikiza c'umugera wa korona ku munsi wa mbere abarepublikani batari bake barahayagije perezida trump basabye ko asubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu kuri perezida trump iminsi ine y'ikoraniro rikuru ry'abarepublikani irahambaye cyane n'akaryo kuri we kukumvisha bihagije abanyamerika ko akwiriye ikindi kiringo c'imyaka ine ni mu gihe ivyatojwe ku rwego rw'igihugu kenshi vyerekana ko abatora batari bake badashimishwa no kugena yavyifashemwo mu kiringo c'imyaka itatu n'igice amaze mu mabanga ya perezida imyigaragambyo ikaze yamagana urugomo rwa polisi ku birabura irakomeje mu mujyi wa kenosha ho muri leta ya wisconsin hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyo myigaragambyo yatangiye ku cyumweru polisi imaze kurasira umugabo w'umwirabura imbere y'abana be batatu imukomeretsa mu mugongo jacob blake yahise ajyanwa mu bitaro ubu arimo koroherwa nk'uko bitangazwa na se gusa ibyamubayeho byafashwe kuri videwo maze bikongeza uburakari bw'abaturage batangira gutwika amazu y'ubucuruzi n'ayo serivisi za leta zikoreramo amasoko agurisha imodoka n'ubundi bucuruzi bukomeye impirimbanyi ziharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abirabura zirashaka ko abapolisi babigizemo uruhare bahagarikwa ku kazi bagahita batabwa muri yombi iyi myigaragambyo ibaye hashize amezi atatu nyuma y'urupfu rwa george floyd narwo rwateje imyigaragambyo ikaze muri amerika no hirya no hino ku isi umujyi wa kinosha wavutsemo imyigaragambyo utuwe n'abirabura bake ugereranije n'abazungu kuko barerwa kuri cumi na babiri ku ijana gusa ariko muri iyi myigaragambyo amatsinda y'insoresore z'abazungu yaje kwifatanya n'abirabura kwamagana ibikorwa bya polisi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika yagiye mu ruzinduko mu gihugu cya sudan fidel niyongabo akomeza atubwira iby'urwo ruzinduko pompeo niwe mutegetsi akomeye cyane wa amerika agendeye icyo gihugu kuva perezida Omar al-Bashir yatwazaga hotoro akuwe ku butegetsi mu mwaka uheze urugendo rwiwe rugenewe kugirana imigenderanire myiza hagati ya Sudani na Israel hamwe no kwerekana ko Amerika ishyigikiye intwaro mfatakibanza muri ico gihugu izoshikana kuri demokrasi. Pompeo niwe mushikiranganje ajeje imigenderanire wa Amerika wa mbere agendeye Sudani kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Bitegekanijwe ko aganira ivyerekeye gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Yashitse muri Sudani avuye muri Israel aho yari mu rugendo mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi ruzomushikana no muri leta ziyunze z'abarabu na bahrain inyuma y'uko abonanye na pompeo umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdok yamenyesheje ko bagiranye ibiganiro ngirakamaro vyerekeye gukura igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo hamwe no gushigikira leta mfatakibanza urwo rugendo rubaye inyuma y'amasezerano yo kugirana imigenderanire hagati y'ico gihugu na israel yatewe ko igikumu ku itariki cumi na zitatu mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aha bahoze bacururiza mu masoko yafunzwe mu mujyi wa kigali mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cya covid cumi n'icyenda bafite impungenge ko aho ubutegetsi bwabimuriye hashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo baravuga ko nta buryo bushoboka bwo kwirinda icyo cyorezo kubera imiterere yaho abakorera ahazwi nko ku giti cy'inyoni baganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa mbese bafunze isoko kandi abarikoragamo nibo bafite korona ahubwo bayishyira abatayifite urumva si byo ari byo kubera ko nyine nta bwirinzi buhari nka hano ahangaha araturuka ruguru iriya akaza mwana adakarabye hariya hirya hose hari imihanda ntabwo gukaraba hano biri kwemera metero ntabwo bari kuzihana mu gitondo baba ari benshi mu gitondo no kubera bose baba barimo bahaha baba ari batsindagiye mwumva ubutegetsi bwakora iki se ahubwo ni ugushyiramo amakarabiro menshi nyine bakajya bapima mu ngo bakareba abayirwaye bakajya mu kato naho gufunga ntibyavamo baba bamaze kwandura ni benshi cyane magana arindwi ya leta ayo ari yo yose muyazane nitahire poromosiyo poromosiyo magana arindwi ya leta ayo ari yo yose muyazane hanyuma se ku kijyanye n'ubwirinzi icyo kimeze gite ubwirinzi mbona rwose ari nko kwa mutangana ariko byari bimeze abantu baracyari benshi urabona ko abantu bakiri benshi bibateye impungenge rero iyi mpungenge ntabwo zabura ntabwo zabura kuko nyine abantu iyo baje mu isoko bari benshi ntabwo bavuga ngo ntabwo umuntu ari bunyegere kandi uri mu isoko upfa kuza gusa ari ukubura uko tubigenza kijyanye n'ubwirinzi se hano bimeze bijyanye n'ubwirinzi se twese ko dufite sanitayiza zirahenze gukaraba dufite amariba makeya kandi urabona ko iyi soko ntiryubakiye buri wese aranyura aho abonye ni ikibazo kigoranye cyane ibyo ngibyo twebwe nkatwe nk'abakarani ni ikibazo gikomeye cyane kuko nka koperative yacu abayobozi badukuriye batubwiye ko tugomba kujya kwipimisha wagiye kwipimisha mu cyumweru gishize ariko noneho usanga niba tutazi bagenzi bacu bahagaze bate abakiriya bacu bameze bate turakora ku mafaranga mu ntoki gutyo twafata ntabwo tuzi ngo bimeze bite kandi byose bigomba kuba byanatwanduza nta bwirinzi mbese dufite wumva byagombye kugenda bite ubundi ngiye kunaka byumve nuko wenda nk'uriya muti wica mikorobe wakwiye kuba wana buri wese yawukatura akaba agafite sibyo urahenze amafaranga icyatanu si ko umuntu wese ayabona kandi akeneye kwishyura inzu akeneye kurya hano si ko muri benshi nanone ko no guhana intera nabyo bigoye ahangaha nyine impamvu iri soko n'usanzwe ibintu biracurikiranyije ntabwo ikintu gifite aho giherereye ntabwo kiri mu mwanya wacyo runaka nk'ubu ibi ni ibitunguru hariya hirya harimo imbuto birajagaraye kereka nanone iyo baza kudushyira ahantu hamwe bakadupimira hamwe noneho bamara kudupima bagakuramo abarwayi bakabajyana abazima bakadushyira mu ngo cyangwa se bakareba ahandi hantu badushyira ariko tudacucitse gutyo urusenda nta bucucike buhari nawe ureba n'amaso ubucucike butarimo hari n'aho bigoye kubonamo metero metero bwo ntayirimo nawe uri kubibona mbese urabona harimo metero iyo muvuye hano ntabwo muba mufite impungenge ko mushobora kwisanga mwanduzanyije birashoboka rwose ahanini twebwe twandurira mu mafaranga ko hariho bwa buryo bwo kwishyura ndetse hakoreshejwe ikoranabuhanga ku kintu utabikora icyo ni cyo kibazo nyine kiri mu bacuruzi ni uko rero n'izo mbogamizi tuba ubwo twe twumvaga ko baba barabashyize hano ahubwo ikibazo baragikemuye ntabwo ikibazo bagikemuye ahubwo ikibazo baragiteje nimba ngiye mfite korona ndayijyana mu baturage n'ubundi nuza ukamahira si byo urayijyana kuko ntabwo ndi buyisigarane n'ubundi urayicyura wowe
korona iba mu isoko cyangwa iba muri twebwe noneho niba bambwiye ngo ningende hano ku giti cy'inyoni ndwaye korona yanjye ubu ntiduhura ntabwo ndi bukwanduze w'ikintu bagombaga gukora njyewe nabibwiye nabo abapolisi bari barimo baradufungira bagombaga kuza bakadufata bagapima buri umwe wese ab'umukarani ab'umukiriya ab'umucuruzi uri mu isoko bakamupima uwo basanze arwaye bakamujyana umuzima agakomeza agakora amasoko yose yahuriye hano ahubwo bafunguye tuje muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi zisaba ko leta y'uburundi yaganira n'iya kongo kugira ngo bibafashe gutahuka ziravuga ko zarambiye ubuzima bubi zibayemo mu buhungiro inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera mu burasirazuba bwa kongo vedasite ngabo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo urunani zahungiye mu gihugu cya tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu bukangurambaga leta y'u Burundi n'iya tanzania byicara bishishikariza impunzi ziri mu makambi ya mutenderi nduta na nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo gusa ugeze mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo usanga iyo atari ko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha leta ya kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hari aho usanga zikika inkambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu rusenda murongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo ziri muri uvira ndabarushimana serafine na ndumukamana aline twabasanze ahakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi njye nka jyewe n'ukuri n'umuryango wanjye nditeguye kugira ane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banjye bamishiranye bafise imishatsi itukura kubera inzara kandi n'amatama yabyimbye abandi matama yagize amaguru yabyimbye urumva ibyo byose ntibyerekana yuko ubuzima bubi ngaha tubayemo aha mu nkambi icyo ntusaba umukuru w'igihugu ni uko yoza akagirane akadutora akadutahana mu gihugu cyacu iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata nabi kubera inzara itwomo yatwishe twabuze tujya guhiga ubuzima bw'abana naje kwiyandikisha kugira ntaye mu gihugu cy'iwacu jewe ikate simu y'inzira ndi nayo ikate simu ya rasiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera kubera inzara inyise naje kwiyandikisha kugira nayo mu gihugu cy'iwacu kubera ubuzima bubi kubera nashonje n'abana raba ukuntu umubiri wakorotse kubera inzara n'abana afise muhira amatama yahishe ubushatsi bwahisiye kubera iki inzara nsengiyumva odase nawe ni impunzi yo mu nkambi ya rusenda agaragaza ko leta y'u Burundi yari ikwiriye gushyira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane twe ngaha mu nkambi tumaze uku ni ukwezi kugira gatanu tutaronka ijya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi badushyize ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima ntaho dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu turiko turaronka dufungura ico rero twosaba twe twasaba yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoduserukira akadutangira agatanga ugwete ruza ngaha muri iyi kambi ya Rusenga akagishikiriza leta ya Kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushobora guhunguka tukava muri iyi kambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buri ko burahangayika ntacu dufise dufungura ntaho dufise twikora nta na hamwe nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi zisabisha gutahukanwa hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa sishobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubu kiriyo nta mahoro araboneka mu Burundi wahunze iki cyane jewe ikintu nahunze nahunze kumeswa jewe numva umenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numva umenga ntiharagera kubera nyene mu burundi nta mahoro arabonekayo neza nk'abantu twahunze duhunga na cyane cyane nk'imbonerakure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano nk'ipolisi cyangwa igisirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugije ibibanza ugasanga n'abashikiranganji abandi n'abategezi ku rwego hejuru urumva ko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka n'ikindi kandi turabumva amakuru yo mu gihugu cy'u Burundi yuko hari ibice bimwe bimwe gusa uno munsi umutekano cyane muri kurahungabana mu za Rumonge mu bice bya Kibitoke n'ahandi urumva rero yuko umutekano mu majyamo make ntukwiye naho ubundi bwo twe twifuza guhunguka uretse n'icyo nabo twama twumva bafise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano abafashe ibigwanisho ntibarataha ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi mirongo ibiri na zitanu zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe n'uko mu Burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara mwumenya yuko mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri kongo ziri kwifuza gutahuka kuri uyu wa kane tariki ya mirongo ibiri na karindwi mu gihugu cy'u rwanda naho impunzi za mbere z'abarundi zizatahukanwa mu burundi ku bushake bwazo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ejo ku wa mbere ikoraniro rikuru ry'ishyaka ry'abarepublikani ryaratangiye nyuma y'icyumweru kimwe ry'abademokarate ribaye nk'uko byagenze ku bademokarate bemeza joe biden kuzahagararira iryo shyaka mu matora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe abarepublikani nabo bemeje perezida trump ngo azabahagararire mu rwego rwo gusesengura amagambo yavugiwe muri iryo koraniro mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'abasesengura ibya politike profeseri atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago hano muri amerika hamwe na leon sakizimana impuguke mu bya politike ya amerika habaye ikoraniro ribi ry'abademokarate ribi ry'abarepublika burya umunsi wa mbere bagerageza kwemeza abadasigana yuko ibyo bafite byose mu mugambwe ko ari byo ubujya umugambi w'abarepublika ugizwe n'abagabo ugizwe n'abantu n'abazungu mugabo kubera ari umunsi wa mbere baragerageje kuzana kwerekana yuko harimo abantu batandukanye bahora baserukira igihugu cya za amerika muri oni kwerekana ko bafite abagore kwerekana ko bafite abantu b'abirabure ibyo rero ni ibintu nibaza n'abademokarate bagombye kugira rero bujya ku munsi wa mbere y'igikorana kibaye nibaza yuko umuntu yorindira akazoraba ati mbe none ibyo bintu bariko baravuga byiza umukuru wabo trump noneho yagiye mu mugambi w'abarepublike hadaciye iminsi myinshi burya nawe azoheza bivuge gutyo nizo rero jewe narindiriye nzorabe yuko ibyo bariko baravuga bizobandanya byemezwa leonce hakizimana namwe mwebwe mwabibonye gute amajambo yashikirijwe ku ijoro rya mbere ry'ikoraniro ry'uwo mugambwe mwayakiriye gute eka abategetsi batari bake barashikira amajambo barimwo uh, senateur tim scott uh, akaba na niki haley kandi yahoze ari uh, nk'uko tanazi yabivuze serukira leta z'ubumwe za amerika muri onu amajambo abategetsi batandukanye harimo n'umuhungu wa trump eric trump mwayakiriye gute ikintu mwatahukanye n'iki novuga yuko urabye amajambo menshi yavuzwe kiretse ngira ngo nka scatch we na niki nibo bavuga novuga ko bagaragaje kuvuga amajambo ameze nk'aya sana ibintu by'urukundo bakavuga ubuzima bwabo ingene bwagenze ingene bakuze nk'uko abandi bose bakuze mugabo abandi bose amajambo menshi bavuze ayo gutera amashurwe trump kuko nibaza kumwumvira uwaye ko arumviriza mukuru yari trump bateza kumuhora ibintu gutera amashurwe kugira bamwereke ko yakoze neza mugabo biragoye gutera amashurwe umuntu mu gihe hari abantu ibihumbi ijana na mirongo irindwi n'umunani bamaze gupfa ntubicishe mu kanwa ntiwerekane yuko hari umubabaro ntibateza kugira kongere umubabaro gusa mugo bateza kwerekana yuko byari ibintu bibabaje kandi bakabivuga ariko nk'uko mwabibonye mukivuga kuri icyo kibazo c'ico kiza ca corona amajambo yashikirijwe cane cane yerekana ko ahubwo amakuru uh, yatangajwe mbere avuga ko uh, leta ya amerika itafashe ingingo hakiri kare ico kiza kikinjira ahubwo basa n'abavuga ko wewe yafashe ingingo z'umuntu arinda cane gose aho yugaye amayira abandi bategetsi uh, avuga nk'abademokrate nka muwo cyane cyane bariko barahiganwa Joe Biden bavuga ko bo bashaka ko batugara imbibe ivyo bintu mwavyakiriye gute mushiga ntahe Leonce tukurikiriwe wenyene urumva ivyo nibaza ko no kuba vyo sivyo rimwe rimwe nuko naho politike ari politike birakwiye ko abantu bavuga ukuri kuko ukuri kwama ari ukuri ni ukubivuga uko biri trump igihe yabizibira ko abantu bo muri mu bushinwa bataza abantu bagumye baza abantu benshi bagumye bava igira kabiri benshi baza bava buraya ni ukuvuga abantu bazanye korona bagumye baza naho yari yafashe iyo ngingo imwe hama icya kabiri naho turetse n'uko yoba ari we yagize ikosa muri icyo gihe cyangwa atagize ikosa igikuru ni uko ingingo yagiye gufata mu nyuma zitafashije na gatoya nacyo gituma tumaze kubura abantu bangana gutya so urumva nibaza ko ibi by'uko yafashe ingingo ntoya nibaza ko ibyo atari by'ukuri koko hari n'utwigoro nyine tuboneka amajambo yashikirijwe ejo murazi ko kenshi na kenshi bavuga ko umugambwe wa repubulika utaha ikibanza gikomeye y'abapfasoni canke abirabure ariko ejo mwihweje amajambo wa Athanase Gahungu yashikirijwe n'abantu bakomakomeye harimwo umupfasoni hakabamwo n'umwirabure nk'uko mwabivuze aho twavuga Senator Tim Scott hamwe na Nikki Haley yigeze guserukira leta z'ubumwe za Amerika muri ONU ku ntwaro ya Trump abategetsi batowe mwabakiriye gute amajambo bashikirijeyo mwayakiriye gute nk'uko nabivuze iyo bagize iki gikoraniro cyane cyane umunsi wa mbere nk'uko byabaye ku bademokarate baratora abo bantu kugira bemeze yuko aha ah, muri leta zunze ubumwe za amerika abantu badasangiye imvugo n'abandi abantu badasa n'abandi ko bose bari hamwe Ah, ibyo rero ni ukuzorindira turabe mugabo ah, hari ibintu bavuga zohava kumbure izabirahinduka urabona ko ah, nka nikiheri aravuga ibintu mugabo umuntu yoca araba ibyo yigeze kugira nawe nakiri guverineri yuko um, yaragombye kumera nk'ubu gashigikiye imigambi ya perezida trump noneho rero ibyo byabaye n'umugore yari asigaye muri leta za trump yahora amukurikira rwose kandi amushyigikira rwose umwe yita koriyane sinzi ko abakurikirana amakuru bamwumva yasabye yuko agomba kuva muri leta ya trump ubu ibyo byose bica bituma n'aho abantu bariko baravuga bati turafise abantu ah, abirabure ba karasone bagumyemo bande mugabo biratanguye kuza biratambuka ingo rero turindire turabe umunsi wa kabiri hamwe umugore wa trump nutwumva ngo agira aze kuvuga turabe umunsi wa gatatu igihe trump azoza kwemera yuko ari washigikiye umugambi w'abarepublika turabe yuko ibyo bariko baravuga uwo munsi wa mbere kuko nibaza umunsi wa mbere ni politike Umu- hanyuma rero uko bizogenda turabe yuko bazoshobora kubandanya babandanije rero ba bantu hariho abantu bashobora gutora trump naho ataco ataco yoba yakoze hariho rero n'abandi bagomba kuraba yuko bobahindura bahora bibaza ko batora abade- abademokrate bagahita bagahindura ingo rero turabe uko iminsi izobandanya umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu hari ikintu boshikako gikomeye Leonce Hakizimana mu majambo yashikirijwe ejo ijoro rya mbere ry'iryo koraniro ry'umugambwe hariho ubiravye neza barabona ko ah, bashikije amajambo bashaka kuvuga ati amerika itarongowe na perezida trump abanyamerika bakwiye gutekerwa n'ubwoba ibintu byinshi bishobora guhinduka ntawe wo kwizigira joe biden umugambwe wa demokrate ayo majambo mwayakiriye gute Leonce Hakizimana amajambo yavuzwe ko ari ugutera ubwoba nyine bakagera- bagombye kwerekana yuko trump ari umucunguzi w'isi ntaho amaze kubura abantu bangana gutya hama icya kabiri bagomba gutera ubwoba yuko joe biden ari umuntu ari umusosiyaliste aje ku bato- azofata ibintu byose akabitwara abantu bakazana ibintu ngira ngo byo muri nko mu bushinwa canke muri cuba Ah, mugabo ibyo si byo birumvikana amajambo je nashimye washaka yari aya Nikki Haley be na tim scott umusenateri tim scott yavuze ati ah, oh, mvuze- mvuge amajambo yakoresheje ngo ntimurabe ibyo avuga ngo raba ibyo akora mugabo uri- uriko uravuga ko ari umuperezida wa amerika dute abantu isi biri kuramwumviriza umuntu ataza kura- kuraba byose ibyo avuga n'ibyo akora ibyo avu- kuko ibyo avuze isi yose hari- hari ibihugu byinshi bica bikurikiza urumva rero kuvuga ko scat yavuze ijambo ryitwa mugabo byari byiza iyo ariko aritotoza ngo abe perezida co kimwe na nikiheli mugabo si bo ariko baraba perezida uzaba perezida ni umuntu ibyo avuga kenshi usanga ari ibintu bibabaje rwose kandi kenshi biteye ubwoba ikindi kintu cibonekeje uh, profesa atanazi gahungu nuko kenshi na kenshi hacamwo amajambo uh, ya perezida trump eka akaba yarakoranye ari kumwe n'abahinga mu vyerekeye ingwara eka ibiza uh, abahinga biwe mu vyerekeye amagara y'abantu akaba kenshi eh, yaraserutse cane muri ico gihe kandi atarasanzwe ari mu bashikiriza amajambo iyo strategie canke ubwo buhinga eka ivyo mwavyakiriye gute nk'uko bimaze iminsi biba erega sogora canke kizofasha umugambi w'abarepublika si ayo majambo bariko baravuga ni ukuzoshobora kubwira trump ngo ashobore kuguma hamwe ah, ivyo bariko baravuga ntaca agenda mu gitondo ngo agende kuri twitter abako- abikuremwo ngo ace agenda afate ah, ivyo bintu bariko baravuga afate abantu atangure kubatuka ah, afate ibyo bariko baravuga azabihindura kugira ngo bakamwe bamubaza mu- ku mu- mu gitondo akavuga ati jewe navuze ibihi ku mugoroba akaba yamaze guhindura ngo yango sivyo navuze ngo nagombye kuvuga ibindi ivyo rero boshobora gufasha Trump kuguma akayifata neza akabishiramwo ubushingantahe ntaze arandika ibintu bituma atuka abo bariko bari bariko baramuvugira nibeza ko bizofasha mugabo adahinduye bizoguma bimeze nk'uko ikigoye umugambi w'abarepublika atari ivyo bariko baravuga vyo gusiga amavuta yasosizwe ariko ko ari Trump wenyene bizogora mugabo abantu bamumenyereye baguma bamutora kuko bavuga bati Trump noneho niwe muntu a- akomeye ashobora kwereka abademokrasi akabatera ubwoba ico conyene nibaza yuko arico ariko arakoresha mu kwitoza leonce hakizimana mu ndwi iheze igihe hari ikoraniro ry'abademokarate hariho abategetsi bahurikiye umugambwe w'abarepubulika bakomeye barimo nka john kesik bashikirije amajambo ikabashigikira joe biden murabona ko ivyo muri iyi ndwi bishobora gushika abategetsi bakomeye b'abademokarate bagashikiriza nk'amajambo bashigikira trump ivyo ni ibintu mubona ko bizohava bishika muri iyi ndwi oya ibyo ntibishobora gushika Ah, barashobora ku- kuronka nk'umuntu umwe canke babiri bo hasi ba- bakoresha nyene bwacitse mugabo sinzi ko badashobora kuronka abantu bo hejuru ntibashobora no kuronka n'abarepublike bene wabo uravye nk'aba ah, aba- abahora ba- batwara amerika b'abaperezida b'abarepublike ntibashobora kuja bush sinibaza ko ko- ko- ko ariho azoba ari abandi basenateri bakomeye bahora abasenateri ba kera sinibaza ko bazozaho oya je sindabibona kuko noneho sinibaza ko arico banakeneye cane Ah, bare- nibaza ko trump akeneye ko agumya umugwi wiwe wamutoye kuva kera akawuguma ah, ari wakurikirana mugabo uwo mugwi ugizwe na- n'abantu mirongo ibiri na batanu kw'ijana sinzi yuko uzomushikana iyo ashaka gushika mu gihe atarondeye abantu bo hagati Ah, abademokrati nivyo bagerageza mugabo nabo nyene barakeneye gukora ivyo basho- uko bashobora kugira ngo barabe yuko bazana abantu aba- aba- abantu basanzwe batora baga- bagahaguruka ari benshi cane gose Eh, Tanazi Gahungu eh, mu majambo mu bategetsi baba bashikiriza amajambo uyu munsi harimo nk'uko mwabivuze umupfasoni wa Trump eh, Melania Trump eh, umupfasoni azwi ko kenshi na kenshi atashikiriza amajambo ya politike mwavuze ko mu makoraniro y'umugambi haba abarepubulika cyangwa abademokrate kenshi na kenshi aba ari amajambo ya politike mwiteze iki ikintu mwiteze ko azoshikiriza ni ikihe turazi ko kenshi na kenshi yagumye ashikiriza imigambi yo kurwanya cyane cyane abantu canke abana badodobereza abandi canke bita mu congereza bullying iyi kintu mwiteze mw'ijambo ryiwe ni ikihe ivyo niteze yuko umupfasoni melania trump avuga uyu munsi yewe niteze yuko azogira nk'uko yama agira burya uburavye neza melania sinibaza yuko umuntu yofata ko ari umuntu ashigikiye umugabo wiwe mugabo politike ariko- ariko aragomba ku- guharanira yugu- kurwanya abantu babonera abandi abo abantu basindira abandi abantu batuma abantu baba- babakumira ivyo bintu nibaza niyabivuga yuko bizogira akandi kantu kongeye kuri politike y'abarepublika mu gusozera leonce hakizimana ubutumwa bwasa n'ubushikirizwa mu majambo yashikirijwe ejo buvuga ko nyabuna abanyamerika muragaba eh, mu gihe umudemokrati ufata ubutegetsi ibintu vyohinduka bigahinduka nabi mugatakaza ubuzi bwanyu mugatakaza ibintu vyose trump yashoboye kubafasha gushikako ubwo butumwa ku bwanyu ni ubutumwa buriko burashikira abanyagihugu ni ubutumwa abanyagihugu bazotega amatwi sindavyibaza abanyamerika eh, uravye intwaro uko zagiye zagera ibintu by'uko abantu batera ubwoba abandi muri politike byaramyeho Ah, ibintu si bishasha abarepublike bavuga yuko ubu mudemokrate atwaye isi hava yubama Ah, n'abademokrate rimwe rimwe bara- bara- baravuga uko nyene mugabo nibaza yuko ari politike benshi ivyo ntibana- sinanza ko hari n'umwe avyitaho kuko ah, joe biden yarabaye vice perezida Eh, sinibaza yuko isi yubamye ahubwo eh, badukuye mu ciza twari mw'ico gihe so oya sindavyibaza ko ari uko bizogenda ahubwo reka turindire turaba ahubwo ko ivyo bagaye abademokrate yuko ba- kongere yabo yari ya- umengo yari yirabura turabe ko bo- bozana umuco kuko gushika ubu ntawo tubona leonse hakizimana ah, profesa atanazi gahungu murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire eh, ku byerekeye politike y'amerika cyane cyane muri iki gihe abanyamerika biteguriye amatora akomeye cyane rwose mu mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe murakoze cyane rwose nshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje ariko turabararikira ndi tubagezaho mu kanya nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyabagezaho yarahagarariwe na edi rwema yegeranijwe na fatu alimasi karara yendi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese